turashimira ikomandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ca nyuma c'uno mwaka mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe mu rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka muhanga barokotse jenoside yakorewe abatutsi bubakanye n'abo badasangiye ubwoko bavuga ko hari serivisi badahabwa kubera icemezo c'ubuzima bwabo bafashe papa bamushyize mu ruzi abandi tujyana muri wese abari ngewe uva muri ntabye nabwo baragombye kuntaburura ngewe najya kubaza imfashanyo cyangwa se inkunga y'ingoboka bakambwira ngo mfite umugabo kuba narashatse umugabo tudahuje ubwoko ubwo nicyo banziza ubu ni umwe muri abo banyagihugu bo mu karere ka muhanga mu rwanda aha muri leta zunze ubumwe za amerika jimmy carter yahoze ari perezida azoshingurwa na iteka igenekerezo rya cenda ryo mu mwaka uca dutangura musangwa ikaze mu idonido zino nkuru zose twabateguriye reka ikiganiro cacu tugihere ku makuru agezweho irya nino ku isi duhereye muri etiyopiya abantu barenga mirongo irindwi baraye baguye mu nsanganya y'ikamyo yaguye mu ruzi rw'ahitwa bona ni mu ntara ya sidama iherereye mu majepfo y'igihugu ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo umuvugizi wa leta y'intara ya sidama Musenyeri Simeon kuri uyu wa mbere yabwiye ibinyamakuru ko abapfuye barimwo abagabo mirongo itandatu n'umunani n'abakenyezi batatu yavuze ko abantu batanu basinzikaye cyane bakaba bariko bavurirwa mu bitaro vyo mu gice ca bona uwo muvugizi yavuze kandi ko ikamyo yagize isanganya yahushije ikiraro ikigwa mu ruzi kandi ko ibarabara yari kicamwo ryari rifise amakorosi menshi umuvugizi wa leta y'intara ya sidama yatangaje ko bamwe mu bari muri iyo kamyo yagize isanganya bari bavuye mu birori vy'ubugeni yongeye ko ko imwe mu miryango yabuze abantu batari bake kandi ko igipolisi co muri iyo ntara cari catanze amakuru avuga ko iyo kamyo yari itwaye igitigiri c'abantu murengera bikaba biri mu mpamvu zatumye igira isanganya amasanganya y'imodoka yiha inkumbi n'ibintu biba kenshi muri etiyopiya aho ibisabwa ku badereva bitubahirizwa kandi imodoka nyinshi zidafatwa neza abantu batari munsi ya mirongo itatu n'umunani benshi muri bo abanyeshure barapfuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igihe bisi barimwo yagwa mu manga mu ntara irimwo imisozi mu buraruko bw'igihugu fidel niyongabo urakoze tuve muri etiyopiya tuja muri kenya aho abapolisi mu mugwa mukuru w'ico gihugu nairobi baraye barashe ivyuka bigana mu maso mu biyerekana biyamiriza inyuruzwa ry'abatavuga rumwe na leta no gupfunga bamwe mu bakora imyiyerekano bemeza ko vyabaye ndanse mugenzi wacu hejuru ni mukankusi atubwira ibindi kuri ino nkuru imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abanyakenya babarirwa muri mirongo bashimuswe muri aya mezi ashize ibyo iyo miryango ibyamaganira kuri polisi ya kenya na serivisi z'iperereza ivuga ko bafata abantu mu buryo budakurikije amategeko abategetsi ba kenya bavuze ko guverinoma idashyigikiye cyangwa ngo igire uruhare mu bwicanyi cyangwa mu bikorwa byo gushimuta amatsinda amwe y'abasore bigaragambyaga bakoze urugendo berekeza mu mujyi wa nairobi mu gihe andi matsinda mato yahisemo kwicara ahantu ubwo ikirere cyari cyuzuye ibyuka biryana mu maso baririmbaga indirimbo zirimo amagambo yamagana guverinoma bamwe bafite ibyapa byanditseho amagambo yamagana ifungwa ridakurikije amategeko mu gihe abapolisi bari ku mafarasi bacungiraga hafi mu bigaragambyaga harimo n'umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi okiya omtata wari mu bari bicaye bazirikanye hifashishijwe iminyururu ikomeye ituma hatagira ubatatanya ubwo polisi yabigeragezaga ikinyamakuru daily nation cyo muri kenya cyatangaje ko omtata n'abandi icumi bigaragambyaga batawe muri yombi umuyobozi wa polisi ya kenya adams bangeyi n'umuvugizi wa polisi y'igihugu rosaria onyango ntibigeze basubiza abanyamakuru babasabye kugira icyo babivugaho bivugwa ko ishimutwa ryakurikiye imyigaragambyo yo kwamagana guverinoma yatangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka irwanya izamuka ry'imisoro
ijwi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandaye n'amakuru tubafitiye hirya no ku isi ibirori byo ku rwego rw'igihugu byo guherekeza jimmy carter yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika aheruka kwitaba imana bizoba igenekerezo rya cenda ukwezi kwa mbere k'umwaka buca twinjiramwo nyakwigendera yitavye imana ku myaka ijana ibindi twumve mugenzi wacu fidel niyongabo perezida wa amerika joe biden yategekanije ko ivyo birori biba umunsi umwe n'umunsi w'icunamo ku rwego rw'igihugu biden yatangaje kandi ko amabendera y'igihugu azoduzwa gushika hagati ku nyubakwa zose za leta mu kiringo c'iminsi mirongo itatu mu ntumbero yo gutera iteka jimmy carroll ibiro vya perezida wa amerika maison blanche vyarasohoye itangazo ku munsi w'imana rya perezida joe biden n'umutambukanyi wiwe jill biden iryo tangazo ryavuze ko mu kiringo c'imyaka irenga mirongo itandatu ryari iteka kuri bo kwita carter mugenzi akomeye yamara ko ikintu kitari gisanzwe kuri Carter kwari uko abantu imiliyoni n'imiliyoni muri Amerika no ku isi batigeze bahura nawe bamubona nk'umugenzi akomeye perezida aherutse gutsinda amatora muri Amerika Donald Trump mu butumwa yashize ku rubuga rwiwe Truth Social yatangaje ko ingorane perezida Carter yaciyemwo ari perezida zabaye mu gihe gihambaye cyane mu mateka y'igihugu yavuze ko Carter yakoze ibishoboka byose kugira atume ubuzima bw'abanyamerika imiliyoni n'imiliyoni bwisununura Donald Trump yavuze ko kubera izo mvu abanyamerika bose bamufitiye icubahiro gikomeye kandi bamushimira byinshi kimwe mu biganiro vya nyuma yahaye ibinyamakuru Jimmy Carter yarasangiye n'ijwi rya Amerika icizere ciwe kuri kazoza k'ikigo ciwe Carter Center yavuze ko yifuza kubona muri kazoza leta zunze ubumwe za Amerika ikora ibishoboka byose kugira ibera akarorero amakungu mu bijanye n'amahoro agateka ka muntu n'ibidukikije hamwe no gufata abantu bose ico kimwe yasiguye ko bashoboye kubigenza gutyo amerika igihugu akunda cyane kizoba cerekanye inguvu zaco zirengeye iz'ibindi bihugu byose vyo ku isi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yarahayagije carter mu kuvuga ko yari umuntu yakoze atiziganya ku neza y'amahoro n'agateka kazina muntu mu makungu antonio guterres yavuze ko carol azokwibukwa nk'umuntu yifatanya na ba ntahonikora yaranzwe no gukora ineza kandi yagendera ubuntu yatangaje ko iragi ryiwe nk'umuntu yashira imbere amahoro n'agateka ka muntu no gukunda abanyagihugu rizobandanya kwibukwa fide nyongabo urakoze muri intambara ya hamas na israel umuyobozi w'ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms tedros adhanom ghebreyesus asaba ashimitse ko ibitero israel igaba ku bitaro mu ntara ya gaza bihagarara kandi bidatevye fidel uwo muyobozi yavuze ko abanyagihugu bo mu ntara ya gaza cyane cyane bakeneye gushobora kwivuza no kuronka imfashanyo mu vyerekeye ubuvuzi dr tedros gebreyesus yongeye asaba ko husam abu safiya umuyobozi w'ibitaro kamal adwan biri mu buraruko bw'intara ya gaza ari kugwa bidatevye yapfunzwe n'inteko za israel hamwe n'abandi banyapalestina amajana abiri mu ndwi irangiye kandi ikibanza arimwo muri iki gihe kikaba kitazwi muri icyo gihe igisirikare cya israel cyatangaje ko ibitaro kamal adwan byakoreshwa n'abagwanyi b'umugwi hamas kandi ko safiya yariko asambishwa nk'uwikekwa ko ari umunywanyi wawo ibitaro kamal adwan biri mu karere ka beit libiya lahiya ni bimwe mu byari bigikora mu ntara ya gaza umuyobozi w'ishyirahamwe oms tedros adhanom ghebreyesus yavuze ko ivyo bitaro vyahagaritse gukora inyuma y'uko bitewe yatangaje ko vyatumye abagwayi n'ababikoramwo bahava leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya n'abandi bagenye hamas nk'umugwi w'iterabwoba ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi bacu amakuru muheje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu rwanda um, neza na neza mu karere ka muhango kavugamwo bamwe mu banyagihugu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bubakanye n'abo badahuje ubwoko bemeza ko hari serivisi zimwe zimwe bimwa kubera amahitamo y'aba fasha babo bafashe ino nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru fulgence hakizuwera ari mu rwanda bamwe muri abo bacitse ku icumu ndetse n'abaturanyi babo babifata nk'ibishimangira ko igipimo cy'ubwiyunge leta iherutse gutangaza ko cyari hafi ya mirongo icyenda na gatanu ku ijana kuva mu kwa mbere k'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kizamura utubazo ababivuga ariko birinda ko bafatwa amajwi n'amashusho batinya ko byabagiraho ingaruka ziremereye hari n'aho bumvikanisha ko hari ibice bimwe by'igihugu uwacitse ku icumu yaba agirwa inama yo gushyingiranwa n'uwo bahuje ubwoko ijwi ry'amerika ntiyabashije kugenzura iki kibazo mu gihugu hose gusa ubuhamya bw'abagiye bakorerwa iri vangura ryanatumye badahabwa inkunga yo kubasindagiza cyane ko abadafite ibikomere ku mubiri babifite ku mitima bugaragaza ko ikibazo cy'ivanguramoko cyamaganwa ku mugaragaro ariko kikimikwa mu ibanga ibyo bivugwa byatumye ijwi ry'amerika ijya gusura bamwe mu batuye mu karere ka muhanga bemera gutanga ubwo buhamya bari mu byiciro by'imyaka bitandukanye ariko amaganya bayahuriyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane uyu mubyeyi kayitesi letizia yari atangiye kuba umwangavu atuye mu karere ka muhanga mu murenge wa rungi aha arasubira mu magambo yabwiwe n'abashinzwe gutoranya abacitse ku icumu bagomba gufashwa agaragaza ko yahinduwe utaracitse ku icumu kubera uwo yahisemo ngo amubere urukundo rw'ubuzima bwe badahuje inkomoko abasaza banjye bane hari na barumuna banjye batatu na papa barabishe papa bamushyize mu ruzi abandi tujyana muri wese abari ngewe uvamo nari ntabye nabwo baragombye kunaburura ngewe najya kubaza imfashanyo cyangwa se inkunga y'ingoboka bakambwira ngo mfite umugabo kuba narashatse umugabo tudahuje ubwoko ubwo nicyo banziza arega n'uyu mugabo nashatse nawe yakoze igikorwa muri ibi byashize by'abacengezi ngewe yarampishe yari umusore nanjye ndi inkumi ntabwo rero yari kunsaba urukundo ngo ndumwime byagoye ijwi ry'amerika gufata amajwi n'amashusho by'abagizweho ingaruka n'iryo vangura kuko uwajyaga kubivugaho yabanzaga kugaragariza umunyamakuru ingaruka bishobora kuzamugiraho bigoranye bake bo mu murenge wa kiyumba nabo bemeye guhishurira ijwi ry'amerika ko bagiye bakumirwa nyuma yo gushaka abagabo baravuga ngo ntabwo nashaka umugabo w'umuhutu ngo bamfashe hari n'abampamagaraga bampamagara ati iyi nama izaba iki gihe n'iki nagerayo bakajombana iminwa ati naka nta kintu yabona ako se bayima gute kandi bambwira ngo washatse ubwoko butari butavutsemo ntabwo oya ntabwo bayimpa ariko iki kibazo ahanini kigaragazwa n'abagore benshi bashatse abagabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane na nyuma yaho basobanura ko inzego z'ubuyobozi zagiye zipfuka iminwa abakigaragaje harimo no kubatera ubwoba ko bashobora gufungwa ubwo umunyamakuru yakubukaga i muhanga yamenye amakuru ko abaganiriye nawe batumijwe bakabwirwa ko ibyo bavuze bishobora kubashyira mu kaga gusa ntitwabashije gukurikirana ngo tumenye impamvu nyayo baba barahaswe ibibazo n'ingaruka zishobora gukurikiraho guhakana iki kibazo ko inzego zibishinzwe biracyari nyambere ingabire benwa uhagarariye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka muhanga yabwiye ijwi ry'amerika ko ibivugwa nta shingiro bifite kurokoka ni iby'umuntu ntabwo ari iby'umuryango ngewe nimba nararokotse ngashakana n'utararokotse ngewe narokotse ku giti cyanjye rero mfite uburenganzira cyangwa se mfite nemerewe nk'iby'abandi barokotse yaba ari uwashatse uwabashe gushaka agashaka nawe na n'uwo barokokanye cyangwa se batarokokanye nawe yemerewe ntabwo bantu batandukanye rwose erega kwemeza ko uwarokotse yarokotse bitangirwa cyangwa se byemerezwa mu nteko z'abarokotse ntabwo rero mpamya ko umusozi wose kuri abo bantu barokokeye aho ngaho bakwemeza ko uwo muntu batamwemera kandi bazi ko barokokanye mu by'ukuri ngo kubera ko yashakanye na kanaka mu gushaka kumenya kandi birambuye ku mabwiriza nyakuri y'umuryango ibuka ku birebana n'ubufasha bugenerwa abagenerwabikorwa bawo ijwi ry'amerika yavuganye na ahishakiye naftali umunyamabanga nshingwabikorwa wawo ariko urebye ni imyumvire y'abantu umuntu ushaka ubufasha wese agerageza kwisanisha na kondisiyo cyangwa se ibishingirwaho abantu bafashwa cyangwa se umuntu akumva ko kuba wararokotse jenoside bihagije kugira ngo uhabwe ubufasha bwose kandi ntabwo ari uko nguko itegeko ribiteganya ariko turenze n'itegeko si nako bikwiriye umuntu ashoboye kuba yifasha ashoboye kuba igihugu cyaramufashije cyaramwubatse agatera intambwe ku buryo ashobora kwiha iki na kiriya ntabwo ari ngombwa ngo agaragare ku rutonde rw'abantu bahabwa ubufasha mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane umuryango ibuka wumvikanishije ko gahunda yo gufasha abagenerwabikorwa bawo batishoboye ikigenda bigura intege by'umwihariko mu kububakira inzu uvuga ko bikomeje uko biri byazamara imyaka cumi n'itanu hari abatarafashwa kandi babikwiriye ibivugirwa mu matamatama ndetse bikanagaragazwa na bamwe nabo bafite ubwoba bw'ingaruka bishobora kubageraho biramutse ari ukuri haba hakiri benshi bo gufashwa nyamara amazina yabo yaracishijwemo ikaramu itukura ku rutonde rw'abagenerwabikorwa uretse mu buryo bwo kwiteza imbere hari n'abasaba ubuvuzi kuko bakuwe ku rutonde batarakira ibikomere n'uburwayi byatewe na jenoside yakorewe abatutsi ibi bikomeza gushimangira umuzi w'ivanguramoko mu rwanda kuko abo bahora bicira urubanza rw'icyabateye gushakana n'abo badahuje ubwoko firijanse ya kizuwera ijwi rya amerika imuhanga firijanse ya kizuwera urakoze tuve rero ngaho mu rwanda tuja mu burundi abanyeshuri barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu nibo bamaze guheba amashuri kuva uno mwaka ugitangura vyemezwa n'inama nkuru ijeje umutekano muri ico gihugu mwiketa abagize iyo nama baheruka kwandikira perezida w'umurundi basiguye ko uko guheba amashuri kuva ku bukene buba hanze bukahanga n'imiryango yabo ubukene bw'abigisha hamwe n'uko abavyeyi n'abajeje intwaro batacitayeho indero y'abana bari mu mashure ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi mwisomerwa n'umumenyeshamakuru wacu tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda ni ubwa mbere umunyamabanga ntahegayezwa w'inama nkuru y'umutekano yandikira umukuru w'igihugu ari nawe ayirongoye amushikiriza impungenge zivuye ku rugero rw'abanyeshuri batishuri ubwo rwandiko rwemeza ko igice ca mbere c'umwaka kitararangira hamaze guheba abanyeshuri bagera ku bihumbi ijana na mirongo itandatu na kimwe n'amajana umunani na mirongo ibiri na batatu inama nkuru ijejwe umutekano imenyesha ko bituma abanyeshuri baheba harimo ubukene buhanze imiryango abigisha badakwiye no kutitaho indero y'abanyeshuri ibibuze mu babyeyi n'abajejwe intwaro ababyeyi bo mu ntara ya rumonge baremeza ko urwo rwandiko rutarira busema niko abana benshi baraheba amashuri kandi ku murindi udasanzwe turabibona nk'ababyeyi tururereye ngaha nyine ugasanga nk'abana muhira ntibari ku ishuri ukabasanga muhira ntibari bagiye ku ishuri mu bose barayahebye uyu mubyeyi twahuriye mu rumonge aremeza ko inzara n'ubukene ariyo mvu nyamukuru yo guheba amashuri ku banyeshuri batari bake none waraye ubusa wo gukurikira mu ishuri ga umumenyesha makuru ibikunda igihe rero uh, hari ubukene mu muryango no kuvuga byose biba pararize byose ntibikunda no kuvuga ubuzima burahagarara mbere unashima akarore kagaragara e, mu minsi iheze abona yuko abanyeshuri bari bakubise umukuku bagenda i Tanzania kurondera ubuzima amashuri baraheba kubera iki inzara n'ubukene uyu mubyeyi nawe afise abana batatu baheruka guhebera ishuri icarimwe ntiyemera ko inzara n'ubukene ari byo byonyene gusa bishobora gutuma umunyeshuri aheba amashuri ubukene bwibonekeza mu bisanzwe jewe sinovuga hanini ngo gica gituma abana baheba ku ishuri ni ubugaba ubugaba bw'umunyeshuri hariyazikiza agaheba atacabuze nka jewe niforume yarayifise ikaya iriho ikikira kintu cose nkamuhereza mwankaza arumva ngo ndabihebye ntibovuga ngo barabuze ikibigisha canke ngo yari inzara n'abana bashobora kugira ubugaba bakabiheba atamvo yumvikana itumye baheba kw'ishuri muri ico gisagara ca rumonge haravugwa kandi abavyeyi basivye abana ku mashure kugira babatume ibikorwa vy'imuhira ico gihe umuvyeyi aba yeretse umwana ko kuja ku ishure bisumbwa no gukora ibikorwa vy'imuhira akanduruka adakunda ishure akaruhira no kuriheba n'amahera abana basabwa ku ishure mu gihe ubuzima bwazimbye biri mu bituma umwana ata ishure ugasanga ku mashuri biga ko ngo imama ngo uzana amafaranga inyubakire ngo uzana amafaranga ngo uyumwigishe bakutsa kivi uzana amafaranga amafaranga ngo yigufuri uzana amafaranga ngo yo muzamu ukadusanga biragorana ingene aronka ayo mafaranga agaca agira ati umwana wanje ugomba ugume ngaha muhira canke umwana akavuga ati sinsubira ku ishuri utampaye amafaranga umuvyeyi nawe ati ndayakura hehe abanyeshuri kandi baracibwa intege n'ikenaha ry'akazi ku bahejeje amashuri hamwe n'agashahara kadashimishije gahembwa abakozi ba leta urwo rwandiko kandi rubona ko ubukene bw'abigisha mu gihugu butuma abanyeshuri badakurikiranwa neza bigatuma abana basanga ataco bariko barunguka mu kuja kw'ishuri akarorero nko mu gihe hari hakenewe abigisha ibihumbi cumi na bibiri n'ijana na mirongo icenda na batandatu bashasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu leta yashoboye guha akazi abagera ku majana atandatu na mirongo ine na babiri ni ukuvuga ibice bitanu ku ijana by'abari basabwe n'abajejwe indero mu ntara ivyo vyatumwe n'amafaranga yohemba abigisha bashasha akwiye atashoboye kuboneka nayo inkurikizi z'uko guheba ishure ni umutekano muke uyu ni umukenyezi wo mu rumonge afise abana batatu bahebeye ishuri rimwe ingaruka y'umukobwa ni uko gutwara bamuteye inda agaca yeba ku ishuri ko amaze gutwara inda ntabwo nasubira ku ishuri aca abiheba amaze kubiheba rero aca yicara muhira ubushomeri nyene bukamufata yatamwuga yize bamwe bamwe bafuma amashuka abandi bakaja kwiga u- nyene utuntu tw'imyuga kubarira muri ivyo ataco agiye gukora na kimwe acaja kwiba arendi kumana ajejwe igisata co gutegura imigambi ya leta mu biro vy'umukuru w'igihugu igihe yariko aratanga ikiganiro ku ndongozi nkuru z'igihugu mu kwa gatanu guheze yaremeje ko ibiharuro vy'abanyeshuri baheba ishure birimwo amahinyu tugitangura amashuri ibiti biba biri hejuru haheze ukwezi ngo abando ngo dipusi ukiyumvira kubera iki abando nicyo cyaba ari dipusi kuko niyo duharurira ko umunyeshuri amafaranga ya bije tugwiza demi w'abanyeshuri afite mu gihe afite akenshi biba keyi aronka amahera makeyi cyane ugasanga yaduga iki vuga ko dafite mekanisme do, do verification hageze ukwezi eh ngo mirongo itanu ngo bagiye ubu rero tuza tujya kubaraba iyo bagiye ngo batubwire ntibizoharira ngaho tuzongera turabatigira abando zabaye nizihe zitwereke hanyuma ari abana bahase bagabiye aba- abavyeyi bakubitwe inkoni basubiye ku ishuri mu byo abavyeyi basaba kugira abana baheba ishure ntibabandanye biyongera harimwo ko bohimirizanya hagati yabo bagakundisha abana ishuri leta igaha agaciro igisata c'indero mu kukironsa uburyo bukwiye harimwo n'agashahara k'abigisha kuko igihe baba bahembwa intica ntikize baca barondera iyindi mirimo babangikanya kugira ngo bashobore kubaho gutyo ntibabe bagikurikirana neza indero y'abana ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu ntango za kino kiganiro twari twababwiye ko ibirori vyo ku rwego rw'igihugu vyo guherekeza jimmy carter yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika aheruka kwitaba imana bizoba igenekerezo rya cenda z'ukwezi kwa mbere k'umwaka buca twinjiramwo abatandukanye babandanya kumuvuga ibigwi ivyamuranze n'ivyo abatandukanye bariko baramuvugako tubaze mugenzi wacu geoffrey mutagomba james r carter jr yavutse tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kane avukira ahitwa muri plains muri leta ya georgia yavaga inda imwe n'abandi bana batatu se yari umuhinzi mworozi ufite n'iduka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu yarangije ishuri rya gisirikare ry'ingabo za amerika zirwanira mu mazi yashakanye n'umugore we rosaline mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu mu rushako yavuze ko aricyo kintu cy'ingenzi kibaye mu buzima bwe cyiza babyaranye abahungu batatu n'umukobwa umwe atangaza iby'urupfu rwe umuhungu we chip carter yagize ati data yari intwari kandi si kuri jye gusa ahubwo no kuri buri wese ukunda amahoro uburenganzira bwa muntu n'urukundo rutikubira jimmy carter wabaye perezida wa mirongo itatu n'icyenda wa leta zunze ubumwe za amerika yabarizwaga mu ishyaka ry'abademokarate yabaye perezida kuva mu kwezi kwa mbere mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi kugeza mu kwa mbere mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe amaze gutsinda amatora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu yari ahanganyemo n'umurepublikani gerald ford
I, Jimmy Carter, do solemnly swear That I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will yamaze imyaka ine gusa ku butegetsi kuko nyuma ya manda ye ya mbere umurepublikani ronald reagan wari guverineri wa leta ya california yamutsinze mu matora yakurikiye muri manda imwe yamaze ku butegetsi yahuje israel na misiri bari bahanganye abahuriza mu biganiro byabereye i camp david muri leta ya maryland bituma haboneka agahenge mu burasirazuba bwo hagati so help me God.
gusa imbere mu gihugu yagize ibibazo birebana n'ubukungu ahanini bishingiye ku izamuka ry'ibiciro bya peteroli kubera ingamba yari yarafashe zo gukomanyiriza peteroli iva muri irani bituma igabanuka ku isoko bityo ibiciro biriyongera hari kandi n'ikibazo cy'abanyamerika bafatiwe bugwate muri irani n'abari bashyigikiye impinduramatwara muri icyo gihugu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda nibwo umutwe witwara gisirikare w'abanyayirani wateye ambasade ya amerika muri teheran utwara bugwate abayikoragamo icyo gihe yagerageje imishyikirano biranga yohereje ingabo zo kubabohora ku ngufu nabwo birananirana kubera kajugujugu yari itwaye ingabo za amerika yagize ikibazo yarinze ava ku butegetsi adakemuye iki kibazo ubuzima bwe bwa nyuma y'uko aba perezida bwaranzwe n'ibikorwa binyuranye byatumye amenyekana cyane yatangije imirimo y'ubukorerabushake mu kubakira abakene batishoboye nyuma yaho afatanya n'umugore we roselyn bashinga ikigo carter center cyari kigamije kwimakaza amahoro ubuzima bwiza na demokarasi ku isi gifite icyicaro mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu itangazo perezida joe biden wa amerika yasohoye ku rubuga rwa perezidansi yagize ati uyu munsi amerika n'isi yose bitakaje umuyobozi udasanzwe umuhanga kandi uranira imibereho myiza ya rubanda kubera impuhwe no gushyira mu gaciro bye yakoze uko ashoboye kurwanya indwara guharanira amahoro guteza imbere uburenganzira bwa muntu amatora arangwa no kwishyira ukizana yubakira abatagira aho baba kandi akavuganira abari ku rwego ruciriritse muri twe yarokoye azanzamura ahindura ubuzima bw'abantu benshi hano ku isi kubera ibikorwa yakoze ari perezida wa amerika n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel yahawe kandi igihembo n'umuryango w'abibumbye nk'umuntu waharanira uburenganzira bwa muntu Carter n'umugore we bahawe na perezida bill clinton umudari wa perezida wo kwishyira ukizana uretse ibyo hari ibindi bitandukanye yagiye ahabwa n'imiryango n'ibihugu binyuranye kubera ibikorwa byabo byafashwe nk'ingirakamaro mu itangazo bill clinton yasohoye akimenya iby'urupfu rwe yagize ati hirare nanjye tubabajwe n'urupfu rwa perezida jimmy carter kandi turishimira ko yaramye igihe kirekire ashingiye ku byo yizeraga yabayeho ubuzima bwo kwitangira abandi kugeza ku ndunduro abinyujije ku rubuga rwe truth Donald Trump watorewe kuba perezida wa Amerika we yagize ati ibibazo Carter yagize nk'umukuru w'igihugu byaje mu gihe gikomeye kandi yakoze ibishoboka byose guteza imbere imibereho y'abanyamerika kubera ibyo tumufitiye umwenda wo kumushimira Perezida George W Bush nawe wigeze kuba perezida wa Amerika yasohoye itangazo rigira riti Jimmy R Carter yari umugabo utajegajega ku byo yemera kandi yari umuntu wita ku muryango we abantu n'igihugu cye perezida Carter yahesheje agaciro ibiro bya perezidansi kandi ibikorwa bye byo guharanira gusiga inyuma ibyiza ntibyarangiranye n'umurimo we nka perezida urugero yatanze yubakira abadafite aho baba no mu kigo Carter Center ruzatera intege abanyamerika imyaka myinshi Barack Obama nawe wigeze kuba perezida wa Amerika we yagarutse ku bikorwa bya Jimmy Carter nk'umuntu no ku magambo Jimmy Carter yavuze igihe yakiraga igihembo cyitiriwe Nobel ubwo yagiraga ati imana iduha ubwenge bwo guhitamo dushobora guhitamo kurwanya ibiduteza ibibazo tugafatanya gushakisha amahoro obama akomeza agira ati ibyo ni byo yahisemo inshuro nyinshi mu gihe cy'imyaka ijana amaze ku isi kandi byatumye isi irushaho kuba nziza umugore wa jimmy carter rosalind carter yatabarutse umwaka ushize mu kwezi kwa cumi na kumwe afite imyaka mirongo irindwi n'irindwi basize abana bane abuzukuru cumi n'umwe n'abuzukuruza cumi na bane mu rwego rwo kubaha Jimmy Carter mu itangazo perezida Joe Biden yategetse ko i Washington DC hazaba umuhango ku rwego rw'igihugu wo guherekeza James R Carter Jr wabaye perezida wa mirongo itatu n'icyenda wa leta zunze ubumwe za Amerika abaguverineri wa leta ya Georgia liyetona w'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi waminuje mu ishuri rya gisirikare ryo kurwanira mu mazi umuhungu wari ukunzwe aho akomoka muri Georgia watanze ubuzima bwe bwose gukorera Imana n'igihugu cye
Bye.
ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ni aleluya muzobwira umwaka musha mwiza nako karirimbo rero duce dusozera ko ikiganiro iwanyu mu ntara ca nyuma c'uno mwaka ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndabashimire ko mwabanye natwe uno mwaka wose kuri mikro no muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na diane na nini nahazwe mwandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mwongera mugira impera nziza z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane